concerning Oloritobi Philip, Queen Naomi, and Tadenikao Papa. Hmm. And the twins, when he involved Oloritobi Philip, hell, they say Oloritobi Philip don go drop the children for Queen Um, uh, Queen outside house. So when he come, he come horn the this the horn of her car she come say eh, now when dem no accept her children say now when they no accept her children say no say uh, queen naomi make una not forget for a very long time as they give Toby tobi wotowoto for social media now you don't complain to kabiyesi as queen naomi call I let you, my people asese queen naomi call kabiyesi kabiyesi come call queen naomi na him come tell am say uh, eh, uh, eh, come call queen back say wetin dey happen o come tell am say see wetin happen dem dey come call tobi tobi say eh, he don tire because of say see the way dem dey give am wotowoto since ever since when he born he no get peace he no get rest of mind so na him make am carry the children come he come dump am okay for queen naomi hmm. according to the gist when we dey hear They say as kabiyesi kan as olori tobifili kan tell kabiyesi say um, eh, as people they talk everywhere that they talk about her Now im make and she come carry the pikin go give olori naomi Now im make olori of ife tell say you never hear dis kain one before o say you just sit down sit down see your match. you make boy you say na talk now you want take can they talk the instead of you to think you no get reasonable attitude at all you know your uh, your um how would i say e say your character You no dey okay e no dey normal how you go carry children you carry and go give queen naomi go put her even without telling her go put and say make she take since they cause her because of her because of queen naomi na eh, her make pipo dey curse her say eh, no be make no be she born di children you understand say no na can go queen naomi place go carry di children give am so kabezi dey ask oloritobi philip say wetin happen why she go come do dat kain thing carry two children go dey drop for queen naomi place na im tell tobi say um, tell kabiyesi say eh, im eh, do am make im drop the children for im place because he don tire for talk talk because he no know wetin he go do again na him make am carry the children na him make am carry am go Queen Naomi place na him kabiyesi come ask am say are you sure say na Alejo my people are you sure say na you born those children because if na you born those children you no go get the infantry to carry the children comot you go dey dump am for another woman house you understand children when you know say you say na your body body for come out you carry am go go drop am for another person house Olori oloritobi tell kabiyesi say i did that to protect my children because i know that olori naomi cannot hurt those children i know that because she is a lovely a lovely woman. I know she will not do anything to those children. You understand? Person wey just born twins. He say just born twins. He don't tire, my people, to carry children. Come go carry children, go dump am for another woman house. Check 24. Eh, eh, Queen Naomi finish Queen Naomi dey good. You do this one. Now you come and see come and say, see you as you describe uh, somebody say she's this one she's nice she's this one what about you can anybody describe you as a better person he just say yes everybody get different way We are she for good maybe Queen Naomi not good for dear. We are she for bad maybe Queen Naomi not bad for dear. so everybody say no he no say Queen Naomi na very good person say everybody not be the same thing na wetin Olori Tobi tell you say everybody not be the same thing so my correct people, only if i can tell toby phillips say yes right now there is something when he no understand since you born Now I saw you they behave the behavior not the normal maybe now postpartum na e dey disturb him. you understand you know say as she just born pikin toby Phillips not rest too. You just begin go party e go birthday only of her sister birthday that day i see am again ready go another one e be like say now those things now im disturb her, postpartum uh, eh, this thing na im don dey disturb oloritobi philip so kabiyesi can say okay now postpartum they disturb you Now im make am you they behave like this right now you go send person people go make they go carry the children cover up. you understand now he come talk say no make kabiyesi don't try am o oh. So make Kabiyesi not send anybody come, come carry those children. So my correct people, told me Olori Tomifili tell Kabiyesi say you no fit carry those children from me. You no go fit. So why you go send me the come carry am from me? You no know say na faith for now and do for you. Now you dey talk say make dem come carry the children. He say yes, if you no want, they'll go dump them for um, this thing. We had dey take care of children, welfare. Now you say Kabiyesi no fit do am. You understand? He dey take Kabiyesi for granted well well. There are things true true Kabiyesi no go fit do. And made. uh, uh, eh, wey be ni Olori Toby Philip. He true true He, he tell Kabiyesi say Kabiyesi cannot do it. Kabiyesi just dey talk. So now people they ask Olori Toby Philip why you go carry these children now? You go dump am. Carry and go Queen Naomi place. He say yes because you Kabiyesi you know dey respect am he born he just born twins he just start two how many times he don't come come greet them for house for house when you buy for am how many times he don't come there come see am you know they respect him and caviar eh, queen naomi all of nobody they respect him. so now im make him instead of am to carry pikin go palace before they go go give the pikin pay Now na make him carry and go give Queen Naomi because you know say Queen Naomi a very good person. You understand? So na him Kabiyesi come and say okay, the best thing when he go do, e be like say now he go carry the children. You understand? If you no wan take care of the children again, you go carry and go so that you go go treat your postpartum because you know say now postpartum. You know say when I even small, I don't know what it be postpartum. So my correct people olórídóyè philip tell kábíyèsí say he drop those children wen kábíyèsí dey ask am why you go carry those children go they drop for queen naomi place he say because now queen naomi say now he don't talk and say no when i tell una say prospartum they disturb him? because now so if prospartum enter their head Now so they behave like person wey don't e get sense he say because of say <clears throat> Unami, they say she no go see peace, so Naomi can carry those children go there. Kinder.